Iyi ni ijwi rya Amerika. mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro iyi ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu burundi nayo mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu badufashe nyine nk'abantu b'ingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigaye ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje uko nyine tubona twabuze n'itiki tugeze iwacu uyu ni umwe mu barundi birukanywe mu gihugu cy'u rwanda avuga bimwe mu bibazo bahura navyo iyo batahutse mu burundi turababwira kandi naho imyiyamamazo mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda igeze ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini ariko imbere yaho reka rozine munezero abanza babashikirize ayavurwa irya nino ku isi rozine mwaramutse mwaramutse aloyiza mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika ibihugu bya burkina faso na cote d'ivoire bisanzwe bigeramiwe n'ibitero by'iterabwoba byatangaje ko bigiye kugwaniriza hamwe iterabwoba ivyo vyemejwe n'abakuru b'ivyo bihugu vyompi rock mark christian kabore na alasan watara kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa burkina faso iwagadugu abakuru b'ibihugu bompi batangaje ko bategerezwa guhangana bari hamwe n'ibibazo by'abimukira iterabwoba ubugizi bwa nabi bubera ku mipaka hamwe n'ukwiyongera k'ubushuhe ku isi ivyo vyatangajwe na perezida Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire igihe hatanguzwa inama yo gufashanya hagati y'igihugu ciwe na Burkina Faso perezida Roch Marc uh, Christian Kabore wa Burkina Faso yatangaje ko gukorera hamwe mu mugambi wo kugabanya umutekano muke ugeramira bikomeye utwigoro tw'iterambere hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri ari ibintu bifise akamaro gakomeye kandi vyihutirwa yamenyesheje kandi ko bategerezwa gutsinda urugamba rwo kugabanya iterabwoba ubugizi bwa nabi buwera ku mipaka hamwe n'uburyo bwose ivyiyumviro vy'intagondwa vyibonekezamwo Pravin Gordman, Gordon uh, umu yahoze ari umushikiranganje ajejwe ikigega ca muri Afrika y'Epfo yari yahagaritswe mabanga yiwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yasabye ku nshuro ya mbere kuri uyu wa kabiri ko President Jacob Zuma atanga imihoho Gordon uh, yifatanije n'abategetsi batari bake umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo African National Congress ANC mu mfunyapfunyo hamwe n'abayobozi b'amashirahamwe y'ubudandaji basabye ko perezida zuma ava ku butegetsi gordon avuga ko perezida zuma yova ku butegetsi akarekera abandi amabanga yo kuyobora igihugu kugira acubahiriza ibyifuzo vya nelson mandela yahoze arongoye afurika y'epfo n'abo bafatikanije urugamba rwo kurwanya intwaro yakajyanisha imiryango ya apartheid ivyo pravin gordon yabitangaje ku munsi witiriwe mandela uhimbazwa ku itariki y'amavuko yiwe y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na cumi n'umunani ni mu gihe kandi abanyagihugu batakaje icizere bari bafitiye umugambwe anc bivuye ko barambiwe n'ivyagirizo biri kuri perezida zuma hamwe n'ubutunzi bwifashe nabi cane aho muri afurika y'epfo muri sudani y'umanuko umumenyesha amakuru w'umukukuruke alfred taban logun yatangaje ko yinjiye mu muhari wa, taba, wa taban deng splm usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo kuvugira abanyagihugu bo mu ntara ya ye river logun yari yagenywe kuba umushingamateka mu ntango z'iyindwi yavuze ko yatanguye politike kugira ashobore gufasha guhindura ubuzima bw'abanyagihugu bo muri kajokeji kajo avuga ko sudani y'umanuko ikeneye abarongozi b'intwari nkawe bashobora kuvugira abanyagihugu itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kwa gatanu tabani yari yahakanye kuja mu murwi w'igihugu ujeje ibiganiro wari washinzwe na perezida salva kiir tabani amenyesha ko atemeye kuja muri uwo murwi atari hamwe perezida kiir atari ko abamenyeshamakuru bapfunzwe akongera agahagarika guhotera ubwigenge bw'abamenyeshamakuru aho muri sudani y'ubumanuko nawe muri turukiya abaharanira agati y'akazina muntu batandatu batawe mu mvuto harimwo n'umukuru w'ishyirahamwe amnesty international abo bantu bafashwe n'igipolisi aho bari mu ihoteli mu nama y'umutekano bahobwa ko bafashije abiyahuzi kuri uyu wa kabiri sentare ya istanbul yatanze itegeko ry'uko abo bafashwe kugwa badaciriwe urubanza ivyegeranyo vyasohotse mu bimenyeshamakuru bivuga ko abo bantu bafashwe baturuka mu bihugu vy'ubudagi no mu buswise bagirizwa ko bakoranye n'abanywanyi b'umuhari w'abakurde uregwa kuba ukorana n'umuyisilamu fetula gulen gulen yagirizwa ko yatunganije igikorwa co kugomba guhirika ubutegetsi bwa perezida rajab tayip erdogan leta zunze ubumwe za amerika yasabye turukiya kurekura abo bantu ikongera igakura igihugu mu bihe bidasanzwe bituma haba gufata abantu ataco bagirwa nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa departema ya amerika ether norwert muri venezuela umushikiranganje ajeje imigenderanire n'andi makungu samuel monkanda yatangaje kuri uyu wa kabiri ko igihugu kibandanya umugambi waco ujanye no gutora abanywanyi b'inama nshingamateka ni mu gihe amerika igabisha venezuela ko ishobora kuyifatira ibihano bishasha ikongera ikihweza gushasha imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri monkanda yavuze kandi ko venezuela iriko irihweza neza imigenderanire ifitaniye na amerika akavuga ko itazokwemera gutyozwa n'amakungu tubibutse ko abatavuga rumwe na leta batunganije amatora kuri uyu w'imana abantu barenga miliyoni indwi bakaba barayitabiriye basaba ko perezida maduro avavanura n'umugambi wo guhindura ubwirizwa shingiro
hayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete we zitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kome n'ayabifuza kudukurikirana kuri facebook ni radiyo yacu voa mu karere tuyahere muyavugwa mu rwanda umukandida w'umugambwe uharanira demokarasi no kurengera ibidukikije frank habineza kuri uyu wa kabiri yiyamamarije mu karere ka kirehe no mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba habineza yavuze ko mu kwezi kw'icyenda akimara gutorwa azokuraho ikori ry'ubutaka abanyagihugu bakwa na leta habineza akavuga ko ubutaka ari ubw'abanyagihugu atari ubwa leta asumpta kaboyi yari yakurikiranye iyo myiyamamazo mu mujyi wa kibungo mu karere ka ngoma frank habineza yiyamamarije kuri stade cya semakamba usibye abantu bamuherekeje baturutse i kigali biganjemo urubyiruko mu mujyi wa kibungo wasangaga abaturage baho barebera kure imyidagaduro yaberaga kuri stade ahari umuziki ugaruka ku byiza by'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije abaturage bake batagera kuri mirongo itanu nibo babashije kwinjira muri stade imbere baza kumva imigabo n'imigambi y'umukandida habineza habineza yabwiye abaturage ko umunsi yatowe azakuraho ubukode bw'ubutaka ni ukuvuga umutekano w'igifu nicyo kintu cya mbere tuzareba mu kwezi kwa cyenda ko tukuraho iriya tegeko ribuza abaturage guhinga ibyo bifuza abaturage bakagira uburenganzira icya kabiri nicyo kijyanye n'ubuhinzi ni ubutaka abanyarwanda basubiza ubutaka bwabo ndetse dukureho n'umusoro w'ubutaka kuko iyo ufite ubutaka uba ufite igihugu uba ufite aho utuye twemera yuko ubutaka twabuhawe n'imana yacu yaremye u rwanda ko ari gakondo tutagomba kubwishyurira ari ubwacu ariko ubu mu rwanda turabukodesha kuri leta buri muntu wese ufite icyapa cy'ubutaka usanga atari imyaka makumyabiri n'itanu ni mirongo ine n'icyenda cyangwa mirongo icyenda n'icyenda kuvuga ngo nyuma y'iyo myaka leta ishobora kubwisubiza ikakora ikindi kintu reba ufite sogokuru sogokuruza wawe aruhukiye muri ubwo butaka ukazasanga ejo bundi baza kubikuraho habineza yanavuze ku kibazo cya mituweli avuga ko umuturage atanga amafaranga ye bigoranye ariko yajya kwa muganga ntiyubahwe ni umugambi washimishije abaturage bake bari bitabiriye kumva ibyo frank habineza abazaniye hari ukuntu ubu tubaho bakadusubiza inyuma sibyo kubera ko mituweli ukaba utishobora umukecuru bakubishyira mu cyiciro cya gatatu kandi wishoboye kandi wishoboye kandi amafaranga ntayo uzabona nta kindi yabindurira njyewe ni iterambere nyine ry'umuntu abona kandi noneho tuweri kubera ntabwo twishoboye dushyize mu cya gatatu nta murima ngira nta n'abantu tugira wo ariko kwa asohotse tumeze uko rero muri make nta mituweri z'abantu bagize habineza yanavuze ko bazashyiraho ikigega kigoboka abantu bananiwe kubona mituweri kandi ko bifuza ko abanyamuryango ba mituweri bazajya bafashwa kujya kwivuza hanze mu gihe bibaye ngombwa uyu mukandida yavuze ko yifuza guteza imbere imiti ya gakondo ndetse n'abaganga gakondo kuko usanga bagenda basuzugurwa habineza yavuze ko azahagurukira kurwanya ikibazo cy'inzara uyu muyobozi avuga ko azakuraho politiki yo guhuza ubutaka kuko yabujije abaturage guhinga ibyo bifuza bagahatirwa ibyo bahinga kandi batishimiye frank habineza yijeje abaturage ba kibungo ko yifuza kuzongera amazi mu gihe azaba yatowe yavuze ko u rwanda rwugarijwe n'ikibazo cyo kubura amazi meza yatanze urugero aho ijerekani y'amazi isigaye igura amafaranga magana atanu cyane cyane mu mujyi wa kigali habineza wari umaze iminsi ibiri yiyamamariza mu mirenge inyuranye yo mu ntara y'iburasirazuba yavuze ko bitamworoheye na gato twatangiye mu karere ka nyagatare aho twari tuzi ko tubikora inama dusanga ntaho twakoreye aho twagiye gukorera dusanga atari ahantu habereye ndetse ari hafi y'irimbi biba ngombwa yuko gahunda yacu tuyihagarika uyu munsi twazirukiye mu karere ka kirehe nimugoroba twari twabonye leta tubwira ko tutashobora kuyihakorera ku buryo iryo joro byasabye ko duhindura ahantu turi bukorere nuko ikibazo cyabaye ishuri ryohereje abana bato benshi cyane benshi cyane abana baza gukora icyo twavuga nka sabotaje umuntu avuga ati green party oya abana kuvuga ngo oya oya oya ugasanga benshi cyane buri kantu kose twavuga kuvuga ngo oya oya ugasanga nyine abana bari bafite briefing cyangwa se umuntu bababwiye frank habineza yavuze ko nubwo bagenda bahura n'ingorane ariko badacika intege uyu mukandida avuga ko hari n'aho bajya inzego z'ubuyobozi zikabafasha gusa yagize n'icyo avuga ku bwitabire usanga ari buke bw'abaturage baza kumva imigabo n'imigambi yabo icyo twamenye hariya kirehe ni uko hari abantu babujije abantu bacu kuza bakohereza abana abantu bakuru babujijwe kuza ahubwo boherezamo abana abana nabo baje gukora gahunda ya sabotage ahandi hano twarakoze sensibilisation ndetse twazengurutse n'umujyi abaje barahagije ntabwo dushobora kurekeraho tuzakomeza guhangana nabyo kugeza kwiyamamaza kurangiye kuko icyo tuzi ni uko abanyarwanda badukunze kandi ko bazadutora mu gihe umukandida habineza frank yari mu karere ka kirehe na ngoma mu ntara y'iburasirazuba umukandida wa fpr inkotanyi paul kagame yari mu karere ka ngororero na muhanga naho umukandida wigenga philippe mpayimana yagiye mu karere ka nyamasheke gusa ntibyamukundiye kuko ubuyobozi bwavuze ko atabasabye uburenganzira uyu mukandida yakomeje mu murenge wa mahembe naho ni mu karere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ngoma mu ntara y'iburasirazuba iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi mu rwiho mu nama nshingamateka wamahujejwe ibibazo by'umutekano wagiriza bamwe mu bakozi b'igisata ca oni kijejwe ibibazo vy'impunzi ko aribo batuma abarundi bahungira mu bihugu bibanyi icegera c'uwurongoye uwo murwi yabishikirije kuri uno wa kabiri aho abashikiranganji ba leta bajejwe umutekano no kwivuna abansi bari bitavye ubutumire bw'inama nshingamateka ido nido na evariste nziko banyanka ariko ashikiriza icegeranyo c'umurwi wo mu nama nshingamateka wamaho ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano icegera c'uwurongoye uwo murwi yashikirije ko amakuru baronse ku rubuga afise ivyo avuga ku bakozi b'igisata ca oni kijejwe impunzi kw'isi hcr bamwe muri bo umushingamateka venant hatungimana abagiriza ko ari bo bahamagarira abarundi guhunga ko hari abantu bahunga bahenzwe n'abakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr bababwira ko bazokwakirwa neza hariho imiryango usanga iba mu burundi no muri tanzania ku buryo habaye agakoma baca basimbira i tanzania bakagaruka bumvise bigenze neza hari rero uruja n'uruza rudasanzwe rugoye gukurikirana bivanye n'abajejwe umutekano badashobora gukwira hose reka n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka joki nishiteretse yunganira icegera c'umukuru w'uwo murwi wo mu nama nshingamateka ujejwe ibibazo by'umutekano ku bijanye n'uruhara rw'abakozi ba hcr mu ihunga ry'abarundi afise icyo asaba bo vyega bashitse iyo bahungiye bavuga ko mu burundi bicika kandi bagiye bamwe bahunze ubukene nk'uko babishikirije canke bagenda bakurikira ka gafashanyo bahereza hariya ivyo rero gace bitwesekaza umutekano canke ukubona agashusho k'uburundi kuko bavuga ko bicika nashaka niyo umushikiranganji ajejwe umutekano yobonana n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati bagakoranya no muri hcr kugira ngo iyo ngendo ihagarare umurwi ujejwe gukurikirana ibibazo by'umutekano mu nama nshingamateka usanga guhungabanya umutekano ukuvogera urubibe no kwaka ubuzima abarundi byarakozwe n'igisirikare cy'u rwanda icegera cy'uwo murwi wamaho wo mu nama nshingamateka umushingamateka vena hatungimana yabajije abashikiranganji b'umutekano no kwivuna bansi ikiriko kirakorwa bimaze kwibonekeza kenshi ko hari ukutumvikana hagati y'igihugu cacu n'igihugu cy'u rwanda kubera gupfa urubibe mu gace ka sabanerwa mu ntara ya ngozi hamwe n'amabayi mu kibira abasoda b'u rwanda bakaba bamaze kwica abarundi babarashe n'inkoho ko hashinzwe umurwi uhurikiyemwo abaserukira ibihugu vyose umuti wo gushinga uburimbi bugabura ibihugu vyose ugeze hehe ko abaraswa n'abasoda b'u rwanda bivurwa ko baba barenze urubibe vyoba ari vyo canke ni umubano mubi ariko yishura kuri ivyo bibazo bitera umutekano muke ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda umushikiranganji wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba aremesha ababa ku rubibe mu mvugo yakoresheje emanori ntamvukiye avuga ko igisirikare cy'u rwanda kidateye ubwoba afatiye kuri kahise ikibazo kijanye n'abenegihugu badafise umutima utekanye hariya mu za mabayi kubera umutekano muke baba bafise ubwoba yuko abanyarwanda bazogira ico babakojeje je ndibuka nk'iparena intara ya cibitoke barakimbatije hariya mabayi kandi narababwiye nti batekane bareme ku mutima hariya abanyarwanda icyo nababwira ni uko batinya abasoda b'abarundi kandi n'akahise karabigaragaza nta na rimwe abanyarwanda bateye uburundi ngo bagende impore izina ryo mu kirundo rirabigaragaza ni intambara yabaye hagati y'abarundi n'abanyarwanda byarabaye aho hari ibirundo by'abari kuri urwo rugamba abarundi batekane nobahamagarira gusa bubahiriza akamo leta yabateye ibicishije ku bajejwe intwaro yuko bogira disipurine nk'iyo abanyarwanda bafise hariya hakurya iyo nyishu y'umushikiranganji w'umutekano ku kibazo cy'umutekano kiri hagati y'uburundi n'u rwanda isa n'iyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame mu minsi iheze yabwiye ijwi rya amerika ko abamusotora mu myiyerekano yatunganijwe ku butaka bw'uburundi abayitabye bavuga ko bazomumesa ko hari umurongo ntarengwa evariste nziko banyanka bujumbura ijwi rya amerika tukivuga kuri iyo nkuru nyine abarundi birukanwa mu gihugu cy'u rwanda baragira ikibazo cyo gushika iyo baturuka bamwe muri bo bacumbika mu mihana yegereye umupaka abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko badashobora kuronka itike yo kwiyunguruza kubera birukanwa atacu bafise umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara kirundo we avuga ko hagikenewe ikigo cyo kwakira abahunguka n'abo barundi birukanwa imbere yo gushikanwa iwabo iyi nkuru nayo tuyibaze jean bosco ndarurinze haracindwi zirenga zibiri abarundi baba mirongo ibiri birukanywe ijwi rya amerika ryashyitse ku mutumba wa bwibikara uri muri komine ya busoni rihasanga abarundi bagera kuri babiri bahacumbitse inyuma y'iyo minsi yose bamaze birukanywe uwo mutumba bacumbitse ko uri ku rubibi rw'uburundi n'u rwanda co kimwe n'abandi benshi bamaze kwirukanwa bavuga ko bahogwa kuba badafise ibyangombwa bibarikurira kuba muri ico gihugu twebwe baraje baradufata badufata tugiye kugemurira abarwayi bagiye kubyarira mu bitaro abagore bacu baradupakira batujyana guhigisha abandi barundi abarundi barabahiga batwuzuza imodoka batujyana mu murenge hashize iminsi ngaho nyine icyumweru kigiye gushira baje batwimura batujyana aho bita izaza batujyana muri gereza y'izaza izaza twabayeyo kuva kuri iki kwa kane badukurayo kuwa gatatu mu gitondo batugezanga kuri diwani icyo tubwiye nicyo gusa ngo gushaka ibyangombwa abangaba n'abavandimwe twarabanye igihe kinawe igihe kirekire naje imbagana mbona baranyakiriye abo barundi babiri bavuga ko vyanse ko babandanya iyo bavuka kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza babuze itike kubera badufashe nyine nk'abantu b'ingegera kandi twari dufite aho twari tuba n'abacu bose basigarayo imiryango yacu abana n'abagore bose basigayeyo ubu nta mwenda tugira wo kwambara twaje uku nyine tubona twabuze n'itiki tugeze iwacu turi abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe none mubayeho gute hakubaho nyine n'abavandimwe badutunze nyine twashikiyemo iyo babonye irasiyo baratumenya nk'abantu twarishikiyemo tugana kugira ngo irire ku mavuko kureba ababyeyi ubu byarancanze ntabwo navana n'amaguru ngo nagerayo basaba intererano kubo bishobora bagasaba no kwegerezwa imiryango yabo yasigaye hakurya ikibazo ufite ni uko nabona nk'icyangiza mu rugo nkajya gusura ababyeyi ko babayeho nkabasaba yuko ari nk'ibishoboka bakandira umuryango wanjye nawe nkawubona nkajya kwicara mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye kuko umudamu yicaye mu bana batandatu bari wenyine nkumva ko bivunanye cyane umuryango wubacumbikiye uremeza ko atari ubwa mbere abarundi birukanwa bahura n'ibibazo nk'ivyo umwe mu bagize uwo muryango avuga ko ari ngombwa kwakira umurundi mwene wabo tubonye rero bamaze kuza birukanywe twarabakire nk'uko ari bene burundi turasabikanye two dufise twose kuko uduke dukihanira bankana icyatubabaje ni kimwe nuko birukanywe badafise abadamu babo bakabasigayo n'abana twari kunezerwa baje bazananye n'abana babo kaba nta kundi twarabakiriye nyine nk'imiryango icyo tubasabira ni uko uwogira icyo abafasha uwo ari we wese ashobora kwizirika umukanda mu nda akabafasha kandi turizeye neza ko bazoshikira imiryango yabo vuba cyane umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya kirundo daniel macumi avuga ko hakenewe ikigo cyo kwakira by'agateganyo abarundi bahunguka mbese twari twaranasabye ko ngaha mu ntara iwacu hobaho ahantu twoza tura turakirira by'agateganyo abahungutse ariko ntikirakunda cyane kubera bisaba ko aya abafashabikorwa bafasha nka za hcr n'ayandi mashyirahamwe yodufasha hakabaho icyo kigo kugira ngo abahungutse bashike mu mihana badacumukuye cyane hariho abaja za muyinga abaja za ngozi abaja za bujumbura reka n'abaja mu makomine yo ngaha nyene mu ntara usanga bashitse ba barushe uwo mutware avuga ko ico kigo coheza kikakira n'abarundi birukanwa abo bose tubona ko vyogenda nk'uko nyene bakabanza bagashikira urabona baza ari benshi bagashikira ku mupaka nibyo hariho barashika mu mihana iwabo ariko hariho usanga bashitse barushe cyane habonetse icyo kigo bagashikiramwo bakaruhuka hanyuma hakaboneka n'uburyo bwo kubashika ku makomine ibyo bari byiza cyane bagashika n'agateka kabo keza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro amerikana
ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana umunani mirongo cyenda na gatatu dr daniel hale williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa chicago byitwa provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa james cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse james cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuvamo umwuka muganga williams yarirukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga batanu yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda james cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho usibye inkovu nini yonyine gusa yari afite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe ni ubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho usibye ko cyari n'icya mbere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga daniel williams yari umwirabura iri ni ijwi rya amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo dr daniel williams yavutse ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana umunani mirongo itanu n'umunani niwe mwirabura wa mbere wo muri leta zunze ubumwe za amerika wize ibyo kuvura umutima yabyize muri kaminuza yitwa chicago medical college ahakura impamyabushobozi ihanitse mu gihumbi magana umunani mirongo inani na gatatu ubwo yari afite imyaka mirongo itatu y'amavuko icyo gihe abaganga b'abirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa chicago kubera ivanguramoko byatumye dr williams yishingira ibitaro bye bwite abyita provident hospital nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri leta zunze ubumwe za amerika ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko nyuma dr williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo b'abirabura arenga atanu kugera ubwo muganga williams yavuraga james cornish abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye dr williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'iby'ubu nta reyoyikisi zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa james cornish cyari kimeze nta antibiyotike yari afite nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho nta maraso yo kongerera umurwayi dr williams yari afite ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga james cornish kandi arabishobora bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima umujyi wa chicago nawo winjiye mu mateka utyo uba icyitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga dr daniel williams yitabye imana ku itariki ya kane y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe yari afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ibiganiro ku ijwi ry'amerika birabandanya ubu naho nimwumviriza ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
ugukwiragira kw'ivyiyumviro by'intagondwa n'iterabwoba birageramiye umutekano mu karere ka afurika imigambi y'iterambere ryo mu gihe kirekire kiri imbere n'intambwe zimaze gushikwako mu bijanye na demokarasi ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'ibihugu vya afurika mary beth leonard yagabishije ko ivyo bibazo bishobora kugeramira n'amakungu bitegerezwa kuronkerwa inyishu y'amakungu ivyo ambasaderi leonard yabitangaje mu ruganda rwateguwe mu ntango zo ku kwezi na ambasade ya amerika n'umuryango w'ibihugu vya afurika hamwe n'urwego nyobozi rw'uwo muryango ku vyerekeye kwirinda no kurwanya ivyiyumviro vy'intagondwa bivamwo ubwicanyi urwo ruganda rwarerekanye akamaro ko gukoresha uburyo buciye mu biganiro no guhanahana ivyiyumviro hamwe no gukorera hamwe umugambi wo gukomeza ubuhinga mu bijanye n'amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika urwo ruganda rwarashyigikiye umugambi w'umuryango w'ibihugu vya afurika wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ugenewe kwirinda no kurwanya iterabwoba no kurondera aho gukorera hamwe gushoboka ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'ibihugu vya afurika mary beth leonard avuga ko mu karere ka afurika no mu bindi bice vyo ku isi uburyo aho abanyafurika bashobora gutora inyishu zabo ku vyiyumviro vy'intagondwa n'iterabwoba ari ikintu gihambaye cyane mu gukomeza imigambi yo hanze ya amerika no gushika ku migambi yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu na gatatu y'akarere ka afurika karangwa n'amahoro n'iterambere leonard avuga ko amerika izobandanya gukorana n'akarere ka afurika kugira iyo migambi ishikwe ko amenyesha ko mu gihe ibice mirongo irindwi ku ijana by'abanyafurika bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itanu ari ngombwa ko abakiri bato babonwa ko bafise uruhara mu vyerekeye amahoro aho kubonwa ko ari inkomoko y'amatati n'intambara vyongeye mu gihe abapfasoni badakumiwe mu twigoro tujanye n'amahoro n'umutekano ibikorwa vyo gucungira umutekano ibiganiro vyerekeye amahoro hamwe n'ivyerekeye gufata ingingo mu vya politiki ibice babamwo ngo biragira umutekano kurushiriza ambasaderi leonard avuga ko azi neza ko ibibazo akarere ka afurika gafise mu vyerekeye umutekano bikomeye cyane yamara avuga ko ako karere gakoranye n'amakungu atankeka ko bashobora kurengera ivyo bibazo arangiza avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zibandanya gukorana n'akarere ka afurika kandi zibandanya gukorana n'umuryango w'ibihugu vya afurika mu mugambi wawo ugushika ku mahoro n'iterambere birama
iryo ryari ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza mwari kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro n'aya makuru avugwa hirya no hino ku isi twayashyikirijwe na rosine munezero fatuma arimasi karara niwe yashyize hamwe ibi biganiro mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.